hello everyone my people. This one a serious one o hey toyi abraham don't cry come on, to my people. He said me they leave him alone hey oh. He said me they leave him alone e carry bible my people. The video dey for here o my correct people. This one don't too much yes enough is enough make they leave toyi abraham alone yes ooo lizzie leave toye abraham alone bloggers make una leave am alone so my correct people, hmm my name na bosekona tv if you never subscribe to my channel make you subscribe or oh, hit on the notification bell so that anytime i they bring new video you go to see And so my return is almighty god will bless you now. for those one they go they come back una not go lack in jesus name god will bless all of you now. so my correct correct people are they react o oh, for videos any trending news na me i they sit down dey react any government trending gist i go react to am any news when e just come out to oh, for all dis our nollywood industry all these people wey e dey add to oh, i go react if na even obas and everything royal homo oh, i dey react to when e dey trend i dey sit down i go analyse am my people as e dey go so my correct correct people. i dey speak english o i dey speak broken father i had dey speak broken for my channel so make you subscribe hit on the notification bell so guys let's go now make we watch una go watch and reach ground o oh. una go see the video for the when e send sad warning hey my people, lu my pipo hmm. una no be toye abraham o oh. toye abraham wey be say suddenly That day they just start to dey carry rumour say e husband first say husband tell him best friend say your wife no dey do as wife for house well if they say gist lover come do hello to etue He come bring am eh, say make toyi better take care of him home my people, i tell una that day me i know where those things dey come for yeah because some people wey be say dia life don baje gidi na dem dey do all those kain things i know where e dey come from because e get person i don lis ten to one day for chat say our uh, popular wetin be in her name o say e really want toyi enemy down for no be toyi go get down for in jesus name so my pipo na know how he take cry come out dat time wen toyi born pikin say na ile agbo agbo house na toyi for born pikin my pipo una know everything still here di tin no dey comot o if people if you dey do chat e dey mention toyi my colleague my colleague e be like say dem warn am for court because toyi con carry am go court wey dem warn am make e leave am alone dem warn am for court so fear not dey let am dey mention toyi abraham name but him go dey say my colleague my colleague <coughs> so pipo dey know wetin dey talk. so as many pipo dey give am gbasgbos gbasgbos because of dat tin wen e don do before wen e take insult toyi pikin and toyi and toyi husband now if dey take side star side star every time you go dey insult am you understand me so me i know where dat thing dat write up dey come from say na she na im go do um, go write those kind thing because nobody don hear anything first my people make una ten we first hear about 1212 uh, we first hear about one dis thing uh, something like this when be say toyi he say toyi husband say e dey get affair you understand for e dey carry um woman go hotel for where dem dey act film say e carry am for ogun state say e carry woman go hotel say dat woman dey come dey um, make comment under um, toyi abraham chat my correct pipo so at di end of di day at di end of di day toyi abraham not even do dat kain thing wen e relate to dat kain thing dem say dey call toye abraham aunty aunty and still yet you dey date your husband you understand na so di thing first take start e never reach one week toye dey come and dey rebuke dey debunk am e never reach one week again my correct pipo dem carry anoda one come again eh wen gist lover carry come and say hello tue tue say ah make toyin take care say somebody close to di husband don come out say toyin no dey do like wife for house toyin dey put leg for outside it was difficult for me me i'm a blogger i go carry news i go analyse and does not mean say me i believe my hands are up o oh, my people. see my hands e dey up e no be say because of say dem talk that kind thing. now dem come say no no no no no no Uh, they they do and they go chuku chuku chuku chuku chuku chuku no me i no dey that one no me i dey analyse my thing no the way when i take see am with my people i know wetin even though i'm a blogger say i dey do analysis i know wetin dey i know say people really wicked well well my people i know say people really wicked eh. you get some bloggers some presenters When they go carry your matter like dis dem no go gree put am for ground you understand me They go add They go know the truth i don't know why They go know the truth They go turn the truth upside down They go paint and black and red i'm telling you guys the truth so from now make una they know say everything for social media say na fake That they give person wetin no be e own i dey tell you now, cloth will not be cloth dem go carry am wear di person my pipo na be things of social media my pipo so as i say dis one now i say okay no i go come touch light am for here make my pipo see di things wey e dey happen for outside so guys i go put dis video for here now credit to toyi abraham now come watch am my pipo eh, watch dis video reach grant according to wetin una watch una go leave una own comment so guys let's go and watch it together okay guys we go watch sidon here now watch this video so make una ọmọ méjì ni mo ní mo lọ́kọ ilé ọkọ ni mo wà mo ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìyàwó ilé gẹ́gẹ́ bí ìyá and this video should just be on Facebook alone it is for Facebook I am saying this now ẹ jọ̀ọ́ I do not want to react. God is my witness. Me, ò ever bá speaker or blogger or anybody sọ̀rọ̀ rí me, mi pé kàn bá anybody jẹ́ or kàn bú anybody. Gbogbo wọn wà láyé kò sí anybody tó ti kú gbogbo wo dẹ̀ ní kú lórúkọ Ọlọ́run. Kò sí kankan wa tó ma fojú sunkún ọmọ. A ní fojú sunkún àwọn ọmọ wa, a máa jèrè àwọn ọmọ wa, wọn ní fojú sunkún wa, wọn ní bọ́ bàtà ọ̀fọ̀ sẹ́nu ọ̀nà kankan nu wa. But the power confide in me. I can talk to anybody. You can't tell me not to talk to anybody. Okay, my mom, you're making shomode. I'm over 40. I am not a child. So, but ask anybody. I know a lot of people that, a lot of people go omo pe A lot of people. But they would never tell you pe, moroju any lie that anybody lie dari. Abi mo ni combat or any konje or colleague mi, abo time mi, abo re mi. Mi I don't have problem with anybody. I have let the lion dog lie. I have led peace to reign. It's not because I am at fault. It is not because I am stupid. It is just because that I realize that ẹ̀gbin máa tàbáyàn. Tẹ́gbin bá tàbáyàn kò ń ṣe gbogbo ẹ̀gbin tó bá tàbáyàn lèèyàn máa ń fọwọ́ rí. as a leader as people that a lot of people look up to. My keeping quiet doesn't mean I'm stupid. I have said it. I work with a lot of international organization. I work with UNICEF. I work with EU, European Union. I work with YAGA. I work with a lot of governments. I work with them. So all I need to do is lay my complaint about anybody that is doing bully towards me and my family. And you know that Koni nice. And mo dẹ̀ jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ Mi ofe situation whereby timba n bá react kò ní dá. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo ń fi I'm an actress. Anybody can mention my name. You can talk about me. It's your business. But please and please, a man ní mentality I do not. I will never. You can't tell me not to talk to anybody. Yes, I have people that ó máa pè mí. Mo lọ́rẹ̀ẹ́, mo lẹ́ni tó máa pè mí. But kò sí anybody tó máa sọ to Tóyìn sọ pé ẹ bá mi búyàn, ẹ bá mi bà tèèyàn jẹ́, ẹ bá mi máa sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ò ní jẹ́ kémi rírú ẹ̀ láyé mi. the least tí mo lè ṣe láyé mi ni pé ẹ jọ ń ọlọ́run ẹ má bu ẹni mọ́ ẹ má ṣe mọ́ ẹ má ṣe ọ kékeré ni èèyàn lè ṣe the only person tí mo lè bá sọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ràn sí mi lẹ́nu ni àti rí olúwa ìgbà mi gan Tèmítọ́pẹ́ máa sọ fún mi pé mọ́mì i want to do it like this máa jẹ́ kó ṣe torí kò ń ṣàgbàlagbà my daughter is going to be eighteen years old so ara mi nìkan ni mo lè sọ̀rọ̀ tó so tó bá báyọ̀ sọ̀rọ̀ tí ó bá is not my business but i am saying this now because I saw a video today. Me and my, my team saw it in UK. They sent it to me. I am a leader. Leader ò kí I trust in me. I want your love I wọn kí ń can be binu so can n clear me. And like I said, I have done like three disclaimer. This is the last time I will be doing any disclaimer. A Ẹ or long or back. please stop it mi ò ever sọ fún anybody nílé ayé mi bible ni. shebi una don hear wetin toyi talk my pipo uh-huh. e say make una leave am alone e say abeg e don tire e don do disclaimer e don tire e say abeg make una leave him with him family alone e say e no come e no come e say e get many connections o so. e dey work for outside america e dey work for un everywhere so na only biro na you go take shebi lizzie ajori shebi you dey hear my colleague my colleague you dey hear o and those one wey dey spoil im name wen dey spoil toye abraham name dey go dem don warn una o make una leave toye abraham alone uh-huh. facebook presenters make una leave eh, toye abraham name out of una mouth make una open ear now make una hear make una mm. leave her alone make una do on use una time take do another thing especially Liza Anjorin leave her alone enough is enough allow her to be stop it stop trying to spoil her name is not the right thing stop it and leave her alone guys yes i come in peace o oh, so my people one love put us together so make una leave una comment and those one when e go <coughs> when e <coughs> when e never subscribe to me abeg make you try to subscribe and uh, love share yes o oh, because na love na we dey share for our channel and truth na we dey na we dey talk here so god go bless all of una bye for now.